my correct people, no be small tin we dey hear o we hear say dem say olori eh, queen naomi say e, say im e see im dey sleep o as e come dey sleep na so e take see heavy revelation concerning caviarcy o you e understand for sleep you understand na im quick quick carry phone na im take call caviarcy He say normal on her own she no dey call caviarcy and kabiyesi no they call them. but dem only they talk uh, for a uh, messenger or e go leave message or anything concerning it adenika with school and so on or every day when oni of ife go call dey ask of adenika to talk to Ram. Now only dat one He said right now as e sleep now. im can see some some visions for kabiyesi Now he make am He come call caviarcy say make he tell am say see wetin e see concerning am e say becos of say he no dey he no be dat e no just dey sidon sidon e go just dey call caviarcy like that. He say because he get pikin for caviarcy and caviarcy na im make am be di first man wey he know for im life no any other man don climb am apart from caviarcy you understand so now, im make am dis one now he no go fit keep am although he dey pray for am He say now im make am come out now come tell am say okay call caviarcy say see see see see He say no be say caviarcy no believe am o oh. my people, allege o oh. you understand Anything when we see for social media now we dey come dey touch light so that people go hear am my correct people, welcome to my channel and if you never subscribe make you try subscribe o oh. make you share this video according and eh, make you follow me for my facebook page also make una dey leave comment if una watch video make una dey leave comment my people. so i don't carry gist come for now. The gist when i carry for now. Now concerning queen naomi and caviarcy and adeynikawu na m biri gist wey me and brick on right now so if na watch her finish please leave your comment thank you my pipo dem say queen naomi e ask oni of ife say e get gist wen e dey hear o e no come know weda na eh, correct weda na e happen or e no happen say becos of say social media tok e eh, too dey plenty e no dey like social media tok every now and then so so different thing na dem dey talk so like kabiyesi come dey tell am say if na dat one say even the olori sef say dem don ask am concerning the thing you understand say e no know yes o say e no know wetin dey happen and again e don tell am say abeg e wan see am say make kabiyesi dey pray and he wan see am ah, so that he go tell am the revelation wen he hear and kabiyesi say make dem meet queen naomi say make dem talk am for phone you understand because sometimes you no dey like to you no dey like to eh, meet kabiyesi for face to face e dey always dey like to talk to kabiyesi for phone i no know why queen naomi dey do like that. maybe dey fear say make oni of ife make e no go kidnap <laughs> make you no go kpelekia eh, you know <laughs> god god of miracle and favour make you na help us o my pipo so my correct pipo according to di tins wey we dey hear dem say kabiyesi tell queen naomi say make e come see am say e no fit all those eh, telephone conversation say e like to see am in say the the their own uh, this thing say don't pass You don't pass uh, this thing say if you no want come palace say in the always the day lagos you understand so if you reach say the driver will come carry him with uh, this thing they will come come see him. so that you can tell him every of the dream when he say in dream you understand as he just talk like that, just bust laugh wey i wan forget na so oni of ife first take find queen ami go for abuja for where queen ami for dey do preaching last time so when dem bring dis gist that time sef i no even come believe i come think say na lie o oh. na later on i come i come come see say ah pipo wey e talk i no be like dey eh, lie lie, oh. o na talk na true o oh. say oni of go meet queen naomi for abuja for where? e for dey preach when he tell am say only if i no know say pipo go see am as he come there he no come inside He come send somebody make e go call queen naomi they come go call queen naomi queen naomi come go meet am you understand so my people, that period then he come talk with am tell am say make e come back to palace you understand so that time na im we come dey tok say ah queen naomi wan go back to palace we come begin dey talk and say ah queen naomi go soon go back to palace see when we say many people pipo eh, is that time sef eh, me i no even continue eh, believe you now later on you know say too much of different talk later on I e will come hear the real truth say ah true true oh. say oni of ife e see queen naomi o oh for that place wen queen naomi go preach for abuja o oh. you understand i come take come out again i come take tok so na wetin they happen with this one so say oni of ife don tell kunami say yes say make it e come say and eh, because kunami they ask am whether na true say dat eh, indian lady say oni of ife wan marry am na oni of ife say okay if you no one know the truth okay May you enter May you come come meet me for that hotel a eh, hotel eco eh, hotel come meet me for there so that you will know the truth of everything He tell am say yes say he don dey with that lady queen naomi say big queen naomi know say he don dey with the lady for many years queen naomi say yes He say yes say he wan marry her. and wetin kabezi tell queen naomi say yes o He wan marry the lady because the lady na very very nice lady so e queen kunami say make kunami pray for am make everything dey move fine make everything dey okay kunami come tell am say okay say e dey pray and then the prayer wey e dey pray and the dream wey e dream say e no too like the dream say na im make am even call am so and again im don pray put say nothing go do am so as dem come dey talk one of pipo come tell kunami say okay. as me and you dey pray so okay dey talk so you pray for me kunami come pray for kaviesi for there come tell am say it is well with her eh, with kaviesi say no weapon wen e function against kaviesi o oh. say e no go hold am say every evil plan wey di enemies dey plan against kaviesi say e go return back to sender say di enemy no go work against kaviesi say kaviesi go receive great things for im life and e pikin dem say the god go bless dem na wetin kunami take pray for kabiyesi so na i dey tell una e say kabiyesi go dey go up up up He say e no go ever go down na up up up na he go dey go He say anything wey kabiyesi lay e hand upon say na he go dey prosper dey go